barakuze
reka nongere mwisuhurizeho ukomeje gukurikira radiyo ijwi rya amerika nk'uko bari bagenzi banjye bamaze kubikubwira ni kakanya nyine k'umuziki hahandi wumva umuziki uryoshye hahandi gufasha kugubwa neza cyane cyane muri zino mpera z'icyumweru muri wikendi yawe ibintu bikagenda neza ni mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda cyangwa se mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ariko badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi hahandi mu ngagara hahandi cy'ibitoki hahandi uh, harya minsi burundi yavuye hehe noneho ndamusuje by the way naho mu rwanda ni ku ijana na kane n'ibice bitatu aho ngaho niho utwumvira neza ibintu bikaryoha wowe eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com aho ngaho niho abari muri diaspora cyangwa se abandi batari muri ibyo bihugu cyangwa se batari aho bashobora kutwumva kuri fm babasha kutubonera umusore wa ernesto ugeze iwe ari muri studio indirimbo yitwa unforgettable na karirimbo ka french montana ari kumwe n'uwo bita swahili indirimbo bayishutinge cyangwa se video yawe yafatiwe mu gihugu cy'ubugande ndetse niba utarayireba nakubwira ngo mana yanjye waracika ngo byahatari uyirebe kuri youtube urebe uburyo b'abana bo muri gero gero kids babandi bitwa gero kids bo mu gihugu cy'ubugande babandi babyinanye na inde Eddie Kenzo muri ya ndirimbo ye yise City ya Loss n'izindi zitandukanye abana bazi kubyina cyane bayigaragaramo you know, baje no kwiperforminga hano muri Amerika muri BET Awards biraryoha cyane Afurika irimo iragenda itera imbere cyane mu muziki
want your mind and your body. Don't mind nobody, so you don't never hurt nobody. Baby, gonna work your body. Work your body.
It's not good enough for me since I've been with you.
turimo turagenda twinjira neza neza mu kiganiro cyacu nyirizina cya muri gahunda yacu nkwibutse ku bitekerezo byanyu mugenda mukomeza munyohereza kuri facebook voa radiyo yacu ngenda mbibona kandi nkabyishimira somba nsaba rero yuko mujyaho cyane kugira ngo tuhaganirire kuko ni iby'igiciro kuba mbanzi neza ko ndi kuvuga hari abantu barimo kunyumva uzi ko hari abanyamakuru bandi bavuga bakura mu kinyarwanda babyita gucurangira abahetsi umuntu akamara isaha avuga kumbe nta
Ay, cause is enough, can't be enough.
Okay, okay, okay, okay. iyi ndirimbo rero irarangiye niyo nari mperiho kugira ngo mbumvishe uburyo ikiganiro kiza kuryoha ubu noneho nibwo tugiye gutangira rero abanyarwanda by'umwihariko uyu mu iyi weekend aba ari ya, cya- ya weekend ya nyuma cyangwa za mpera z'umwaka za nyuma z'ukwezi hahandi baba barimo gukora umuganda hahandi abenshi muba mugomba gukora amasuku iwanyu mu ngo muba mugomba gutunganya karitsiye zanyu n'imihanda n'iki byose uwo bita umuganda ariko nanone ni hahandi abantu basohoka bagakupitwa bya hatari hahandi abaso- abantu bamwe binabananira kubyuka abakabyinnye aka karirimbo cyangwa se bari buze kukabyina nyuma y'umuganda nababwira iki reka tuzamuke I really wanna be with you, yeah. I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no, no matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah, today forever be with you, girl. Yeah. You feel my pain when I'm hurting. Oh no, yeah. mumutima wanjye warawutwaye wowe ndashaka kubikwibutsa yeah. Eh, ono mabe sikara zawe ono bebi wange ye mukazi wange no inamiashi ya beta sinde inamilashi ya wina Sinner, uri mama w'abana The Benati in my life you're the winner in my life you're the better you know aturi mama w'abana banjye akaririmbo kitwa Kami ni indirimbo The Ben yakoranye n'uwo bita Kid Gaju reka nyitura abantu bose bitwaga ba Kamikazi kera abandi bitwa ba Kami ka muntu abandi bitwa ba you know barangiza noneho byagera muri kino gihe bakahita bagahina bakakitwa ngo ni Kami kugira ngo kabe sexy cyangwa se gaso- gasomeke neza ndakabatuye
iwacu harakuzi namaze guhitamo tuzabyara n'abana Kipenzi changu wero yangu songa karibu Kipenzi changu wero yangu songa karibu yeah. I wanna take you places Show you how to love you Don't let nobody protect you Cause you are my baby Nakukunda uyu munsi Ejo ndagukunda kurusha oh, oh yeah Maybe babe, I got this feeling for you. Mubyukuri ndagukunda urabizi ko nasinzira indayi nakubonye ma baby
uri mama w'abana kami kami kami kami uzabyarira abana kana kama bukwe nahisemo iwacu harakuzi namaze guhitamo tuzabyara n'abana Mm, ariko niba ari ikintu cya mbere kimbabaza ni uko iyi ngiyi atari televiziyo kugira ngo mube mureba ukuntu biba bimeze uzi ko kimu yabyinnye yibagirwa no ku- bose azakwereka umuryango ni akazi kawe kana kama bukwe nahisemo iwacu harakuzi namaze guhitamo tuzabyara n'abana ono mabe sikara zawe ono bebi wange ye mukazi wange no inami ansi ya beta
side
inami lati ya turasa kugenda tuzamura temperatire cyangwa se tugenda tuzamura igipimo ni ukuvuga ngo ugenda uzamura gatoya kuko ndabizi neza ko abantu baba bashaka kugenda babyina n'iki n'iki cyangwa se baba banabikoze nimugoroba so ntabwo ruhita ubahera kuri cya gipimo cyo hejuru no ugenda uzamura gahoro gahoro gahoro gahoro ku buryo tuza gushiduka twese twageze hamwe indirimbo iri buze gukurikiraho mu kanya uraza kumbwira nawe
uri mama w'abana kami kami kami kami uzabyarira abana kana kama bukwe nahisemo iwacu harakuzi namaze guhitamo tuzabyara n'abana
Bamwe bamwita the ben nyine na kidigajo umusore uri mu rwanda urimo no gukomeza kuzamuka neza cyane yagiye akora amakoraba agiye atandukanye aragenda akundwa so n'ubu ngubu rero nyine yagarukanye na the ben indirimbo ifite n'akavideo keza nk'uko rero mbikubwiye ngo turimo turagenda tuzamuka uyu nguyu we ni umwe mu baraperi u rwanda rwagize kandi w'umuhanga numva azamuka muri bitereyo yose wamuha densoro wamuha rnb wamuha solo wamuha zuke wamukubita afrobeat nk'iyi ngiyi Oh, aracuguse nyine ukabyumva
uyu ni wo munsi duhuza abakunzi abakuru n'abatoya rap murayizi nk'inyama ku mufuko fungura ijisho ibiza kuba hano bitazaba imbarirano babana bibara bakwegera dore uburyo acugusa nk'amazi mu kavera dore ifunguza ku kafunguzi nemeza umabyinire no ku kibambasi bebi iyi niyo bari dukore mu buryo bwacu ntawe nawe uhari dukamure mu nda nk'uwagwisari usakuza uhitinga nk'uwishe ibara kina nkaho nawe ukuza nk'uwanyweye uruzi tuma benshi bakureba bagira imisonga ushaka kukuvugisha yicwe n'igihunga nanjye namaniga twe nyingese ntabwoba ndatwika paka zitobotse ndacikatilamika paka zinogotse kora mu kirori kugeza bukeye sinitaye kubyo mbona na busa uzunguze ngaho bakizunguze ngaho bakizunguze iri ni koraniro rya tiki na cubi sinasiga rwasi na rafiki pari na hari umunsi wa nyuma w'isi nk'ababuze konco mu muziki koko ni ukuba mu byishimo kuko igihe cyose hadahora umunezero ariko na odino bita green p arakubwira ngo zunguza n'umwe mu basore batangiranye na hip hop nyarwanda ndetse na n'ubu baracyarimo kandi ni wa wundi bita ngo ni inkingi ya mwamba kuko urumva uburyo arapa umva gato umva gato umva
ishyari nta kabyibayo ibaze ukatiwe tarani ukungana uko
ati baza ukatiwe tarani uko ungana uko fata imyaka ufite muri kano kanya wongeraho mirongo itatu maze umbwire Yes, mwibutse ko wowe udukurikira kuri Facebook page ngiye kuguha ikizamini ni ukuvuga ngo noneho kuri ubu ngubu urazajya noneho mugiye kuzajya muntegeka ubu ngubu sinzongera kuzajya nkora ibyo nshaka mugiye kuzajya muntegeka mumbwire ngo Ernesto dukeneye ko utuganiriza kanaka Eh, kuko ndabizi ni benshi ni benshi mwaba mukumbuye njya ngerageza rimwe na rimwe abo nibutse nkanabahamagara tukaganira benshi twagiye tunabatumira ariko noneho mwebwe mukeneye ndi ninde mukeneye cyane ntibigukange nushaka nushaka umbwire 50 cent nzamushaka buri umwe aribize kandi ararebize ngaho nimuvuge hanze bashiduke taranya gutyo cyuki canganya gutya burya uwaryohewe burinda bucya canganya gutyo cyuki canganya gutya numva si by'amasaha nanjye mbona bucya ndatwika paka zitobotse ndacika turamika paka zinogotse kora mu kirori kugeza bukeye sinitaye kubyo mbona na busa uzunguze ngaho paka izunguze
ni mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda niho mukomeje kudukurikira ku bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ku murongo wacu nyine mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko mu Rwanda ni ku ijana na kane n'ibice bitatu ndetse ni wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com aho ngaho hose urahatwumvira kandi ukaryoherwa abantu bajya bankurikira cyane cyane kuri Instagram ni erno 250 aho ngaho niho unkurikira cyangwa se ukandika Ernesto ugeze iwe Ah, akenshi niho nkunda kubashyiraho n'udupost dutandukanye turi pe- eh, twanjye bwite kugira ngo numve uko uburyo muba mwakira ikiganiro cyangwa se uburyo muba mwakibonye ariko burya facebook page yacu cyangwa se facebook y'ijwi rya amerika ni voa radiyo yacu aho ngaho niho ibitekerezo bya nyabyo cyangwa se bya bitekerezo by'imena biva kugira ngo ibintu dukomeze kubikora bibaryohere cyangwa se dukomeze gukora ibintu mwishimira aha ngaha rero
bivuga niyo udahari nibwo bitera benshi imihari yeye Wow. hari igihe wumva akaririmbo kazamutse ugahita uvuga ati kabisa uyu munsi ibintu bimeze neza nkwibutsa no kuba nka bw'ibyumba ndi kumwe n'ubita kimu ni umusore wa uyu munsi yaje yanyambara ishati oh my god hey sha uzashima imana kuko iyi ngiyi itabaye tv Ha- wari kuzajya ubona request aba- bagushaka ba bakobwa b'imbavu ndende gusa ukundwa kaza sinari mperutse gutetesha ibyawe biriranga nta bindi bisa nabyo nta n'ibyo nzonona kuko wabimaye sinabivuga ngo ni ukuhari mbivuga niyo udahari nibwo bitera benshi imihari yeye sinabivuga ngo ni ukuhari kugira nsaza mabebi yo
sekandore sekandore inyinya yawe umunsi wiranseka madarinyo
sekandore sekandore inyinya yawe umunsi wiraseka
si ai ringa tena kidogo cheka tena kidogo ati cheka tena kidogo bamwita big fizo uyu musore nawe yavutse muri kuno kwezi kwa karindwi hagati aho ngaho ku kwezi kwavutsemo abantu b'ibihangange cyane harimo n'ubita ernesto nanjye navutse muri kuno kwezi harimo ubita ariko si ubundi kuki mutanyifurije aniveriseri nziza wana ni uko mushobora kuba mumbeshya ngo murankunda kandi mutankunda maze kubibona mushobora kuba mundyarya big fizo nawe yavutse muri kuno kwezi abantu nka ba wizkid abantu nka ba jennifer lopez abantu bagiye ino twagiye dukora utuntu tw'ubwenge mu muziki ku isi twavutse muri kuno kwezi indoro indoro yawe indoro yawe it dey make me crazy crazy my baby yo
inseko inseko inseko inseko yawe seko yawe kugira nsaza dansa za mabebi yo sekandore sekandore inyinya yawe umunsi wiranseka madarinyo yeba sekandore sekandore inyinya yawe umunsi wiraseka madarinyo ijambo rivamo kenshi cyane rivuga kugukunda switi ibyishimo mwanano nabyo binyibutsa wari wowe wabinteye nafashe icyemezo waranyemeje warayi komeza ubahige ubahige bose nzajya nkomeze nkomeze ngukunde nkomeze nkomeze mbikore nkomeze nkomeze nkomeze
indoro indoro indoro indoro yawe it dey make me crazy my baby yo
inseko inseko inseko inseko yawe kugira nsaza mabebi yo
sekandore sekandore inyinya yawe umunsi wiranseka madarinyo yeba sekandore sekandore iyi ngiyi ni imwe mu ndirimbo zahuje abahanzi bo mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu Rwanda ikaba icyo bita successful cyangwa se ikagera ku ntego yayo ni imwe mu ndirimbo zimaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni kuri YouTube ni imwe mu ndirimbo yacuranzwe cyane mu duce dutandukanye ndetse ni imwe mu ndirimbo yo navuga yakunzwe cyane ni Charu and Nina ni groupe y'abakobwa barimo kuzamuka cyane mu Rwanda ndetse na Big Fizzo producer cyangwa se umuntu wayikoze wayicuranze gutyo akaringaniza amajwi yayo akayiryoshya bamwita Pastor P ni umusore w'umunyarwanda Ah! akaririmbo kagiye gukurikiraho rero mana yanjye ngiye kugatura abantu bose bose bose bafite aho bakundana ariko batarabishyira imbere y'imiryango babibwire imiryango cyangwa se ngo babibwire ah, you know, babyereke imana n'iki abo ngabo ni nka bakimu ba bandi baba bakirimo kuhanda uvuga ngo reka ngo ndacyasudira sudira ngo ndacyadodadoda ukiri kumuhakeya ukiri kumusura ukiri kumutembereza ukiri kumutura uturirimbo nk'utwo nguzo purisira yarabibavugiye
ibyo kwigirayo ni myinshi nkemera kwirwanira n'abisize inyuma kwibasirwa n'agahinda kubikirwa n'ubuzima nabyeretse irembo nabonye umurongo urera utubanga uzuza interuro zanjye tugahuza iyo mvuze amera umuyobozi
bamwita Princess Priscilla arakubwira ngo icyo mbarusha uyu nguyu ababyeyi be baramubyaye bamwita umuratwa Priscilla amaze kuba umusitari ahita avuga nawe njye ngomba kwit- kwita Princess yes gusa ni umwe mu bakobwa navuga b'abahanzikazi nyarwanda barimo kwitwara neza cyane yaba hano muri Amerika nyine muri diaspora cyangwa se muri babandi baba badu- bakurikira umuziki ariko batuba mu Rwanda ndetse no mu Rwanda iyi ngiyi ni imwe mu ndirimbo ze zakunzwe n'abatari bake ngira ngo kuwabasha kujya kuri YouTube akayireba ah, nta kintu yamunenga bamwita Princess Priscilla hari igihe kizagira nawe tukaganira nawe ah, akatubwira uko bimeze by the way kuko ngo arimo gukora ku ndirimbo he turi kumwe ambera umuyobozi amara yigenyese uyu munsi njye nahisemo bidahinduka nabonye icyo naratira aburungano yo icyo mbarusha yo icyo mbarusha icyo mbarusha icyo mbarusha sinzigera nsubira inyuma no no no uyu munsi njye nahisemo bidahinduka nabonye icyo naratira aburungano iyo icyo mbarusha iyo icyo mbarusha icyo mbarusha icyo mbarusha uyu munsi njye nahisemo bidahinduka nabonye icyo naratira aburungano iyo Chimbarusha, yo, chimbarusha, chimbarusha, chimbarusha, yo, chimbarusha,
ni Princess Priscilla nyine watubwiraga ngo icyo mbarusha ngira ngo mwabyumvishe ko natangiye noneho no kugenda nongera gusa nk'ugabanya umurego mu kanya twari tumaze kugera kuri ah, temperatire yo hejuru abenshi twatangiye no kubira icyuya kubera kubyina n'iki ariko urumva ndimo kongera kugira ngo ino na babandi erega baba bananiwe cyangwa se babandi baba badagifite imbaraga zo kugira eh, zo kubyina ngo ino ngo bazunguze ibice byose by'umubiri byibura batuze bajye bakubita ikirenge cyangwa azunguze umutwe cyangwa akubita agatoki ku kandi avuga ati ibi bintu biraryoshye aka ngaka ariko ku bantu bashobora kubyina zuke cyangwa se abashobora ku ino umva Ah, yeah.
Every day is a brand new day. Every time that I see your face, you're my everything and anything that I would ever need in this world. I'm so glad that you came my way. I'm loving every minute we spend, babe. You're the reason to everything that I am today. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my You're my queen. I never ever, ever, never let you go. Go, go. You're my queen. I never ever, ever, never let you go. Go, go. Yeah. I'll never leave your side, baby. You know you're my world. You're everything I need. Yeah. You make my days bright, brighter than the sun and the moon. You're all that I live for. You make my heart jump, you're the reason why it pumps. Girl, I come from, you're the one that I want. I can't go a day without my babe. You're my queen.
yes babita longombas ni abasore bo mu gihugu cya kenya niho bakomoka akaririmbo bakise my queen ni kamwe mu turirimbo twagacishije mu minsi iri imbere Ah, umuhanzikazi priscilla ahise abihakana ngo ntago nigeze niyita priscilla ngo ntago nigeze niyita ngo ni abantu baringise ok nta kibazo nta kibazo kuko n'ubundi rirakubereye why not break your heart. Baby, don't let what we had fall apart. I promise to never leave your side. I'ma be a provider, protector, my girl. Now that I need you, and you need me, baby, let's treasure this love that we have. You're my queen. I'll never, ever, never let you go, go, go. You're my queen. I'll never, ever, ever.
turacyakomeje turimo turagenda dusatira umusozo wa gahunda yacu ariko ni ukuvuga ngo ariko muzanasabe tuzajya tugikora kino kiganiro live kuri facebook mako ni mu minsi iri imbere ntabwo ari ngombwa ko mwirirwa mu bintu bidusaba turimo turagenda tubishyira muri gahunda mu minsi iri imbere muzajya mudukurikira live kizajya kibaho murimo kukireba live muvuge muti wow burya kimu ni kureba ari gusunika umuziki mm. iriya ndirimbo ni kureba wayizamura nk'uko ari kuzamuriramo iyi ngiyi you know? ibyo byose muzajya mubireba muryoherwe kuko burya radiyo ijwi rya amerika tuba tugerageza kubakorera ibyo mwishimira cyangwa se ibyo mukeneye mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda cyangwa se mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ku badukurikiye bari mu burundi mu rwanda ni ku ijana na kane n'ibice bitatu ntiwibagirwe kudukurikira kuri facebook cyangwa se kujya kuri webu yacu umva shey ngakunda uko ngukunda muri make njye nawe nkunda uko dukundana nkunda uko nkunda ngakunda uko ngukunda mu rukundo rwanjye nawe duhora turi beza yeah. duhora turi beza yeah. duhora turi beza oh, duhora turi beza yeah. duhora turi beza yeah. duhora turi beza yeah, yeah. dusa n'abibera mu isi yacu Yeah, yeah. turihariye turatandukanye oh baby uri umufana wanjye naba umufana wawe turwanira n'ishyaka tugasangira intsinzi yeah. nkunda uko nkunda nkakunda uko ngukunda muri make njye nawe nkunda uko dukundana nkunda uko nkunda nkakunda uko ngukunda mu rukundo rwanjye nawe duhora turi beza yeah. duhora turi beza peace akarimbo yakise turi beza akarimbo karimo utugambo twiza cyane cyane cyane tw'abantu bakundana nubwo mwaba mutari mu rukundo byanyu nibyo kuvuga ngo ni umusheri ishushu nawe muri inshuti zisanzwe gusa ahandi uba wumva uri umufana w'inshuti yawe ikintu cyose akora uri parodi yacyo cyangwa se ukishimira ni n'ibintu byiza cyane cyane cyane ko uh, tuba dukwiye kugirana urukundo kuko ntabwo ibintu biba bigomba kurangira mu magambo gusa niba umuntu ari inshuti yawe ya nyayo cyane cyane ku rubyiruko uba ugomba kugira ino kumugaragariza ishema aho uri hose ukumva ko utewe ishema nuko yakoze ikintu cyiza cyangwa se nuko yateye imbere nari nkubwiye ngo mu kanya mu kanya mu kanya nimuze kumva ntakivuga muraza kumenya ko ubwo kimu yangiritse umuryango cyangwa se twagiye ariko icyo nzi ni uko mukomeza kuryoherwa na gahunda za mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda cyangwa se mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi ndetse na ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda umva gatoya Mm, uyu musore bita pisi kabisa no mu basore navuga b'abahanzi nyarwanda batangiye na kera by the way ntabwo ari uwa vuba cyane kandi agenda agaragaza impano yo kuririmba cyangwa se ni umusore ubona ko agenda ah, atera imbere mu bijyanye n'imiririmbire turimo turagenda eh, reka tugaruke hano gato muri amerika umva sunrise on the darkest day got me feeling some kind so thankful for that it's such a blessing yeah turn every situation into heaven yeah oh, oh you are my sunrise on the darkest day got me feeling some kind of way make me wanna savor every moment slowly slowly you fit me, tell 'em I love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal.
kumwita Lufonzi bamwita Fonzi ndetse n'uwo bita Justin Bieber ndetse na Daddy Yankee barakubwira ngo Despacito nanivuze ngo ni Lufonzi iyi ni imwe mu ndirimbo navuga ko zirimo kubica bigacika yaba hano muri Amerika yaba muri Aziya mu Burayi ndetse no muri Afurika nizere ko nawe yakuryoheye kandi iraza gukomeza kukuryohera ngiye kuyigusigira mu ngewe nsohoke ahasigaye ntukureho agashinge kawe waba utw- aho utwumvira hose ntuhave goma aho ngaho ubundi weekend yawe ikuryohere Turi- gitaha Y que olvides que